iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga kuri interineti ku rubuga rwacu ari rwo uwa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu turi no kuri youtube no ku rubuga rwa facebook byombi voa radiyo yacu hano i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na aloyizi bigirimana afatanije na enjeniyeri cornelius turabasuhuje mwese arabakumva aho muherereye hose ku isi kandi tubaha ikaze mu kiganiro muri isanga turaganira ku bijyanye no kwiteza imbere no guteza abandi imbere biciye mu buryo butandukanye uyu munsi nk'uko bisanzwe buri wa kabiri aka ni akanya k'umwihariko w'abari n'abategarugori ikaze rero mwese kuri radiyo yanyu bakunze ibijwi ry'amerika muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika hi washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi nongera mbaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu inshuti banywanye muze rero dusangire inama n'ibitekerezo ku bijyanye n'iterambere guhera ku muntu ku giti cye unyuze mu matsinda ukagera mu karere muduhe nomero zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara tubahe ijambo muganire n'abatumirwa aroyizi bigirimana arakira telefone zanyu uyu munsi twatumiye madame clementine mukarubayiza aradusobanurira mu kanya ibyo bamaze kugeraho mu itsinda ryabo ari ryo ryitwa abunze ubumwe clementine uraho neza urakomeye
ndaho neza ndakomeye ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane
hano ku murongo wa telefone tufite na emmanuel nizeyimana ni umwihariko w'abagore uyu munsi ariko twatumiyemo n'abagabo kuko nabo bari mu itsinda nk'uko nari mbivuze abunze ubumwe emmanuel nizeyimana uraho neza urakomeye
muraho neza nawe ngushimiye uyu mwanya no kwitabira ubutumire bwacu
murakoze cyane ye turaza kuguha umwanya rero wunganire clementine muri kiganiro muherereye mu karere ka kamonyi mwibumbiye mu itsinda abunze ubumwe nk'uko nari namaze kubivuga mu mwanya riri mu karere ka kamonyi akagari ka mpushi mu murenge wa musambira muri iri tsinda murahinga mukorora mugakora ibimina muraboha kandi mugafasha abatishoboye n'ibindi bitandukanye nk'uko muza kubitubwira mu mwanya mwiteje imbere kandi muteza imbere abo batuye mu karere mubarizwamo nagira ngo nguhereho madame clementine utubwire muri makeya iri tsinda ryanyu abunze ubumwe rigamije iki ryashinzwe ryari
iri tsinda abunze ubumwe ryashinzwe muri za bibiri cumi n'icyenda twatangiye turi abadamu twagiye dusigirwa ibikomere na jenoside yakorewe abatutsi dutangira turi abagenerwabikorwa b'umushinga sevota bitubumbira mu matsinda twatangiye duhugurwa ku bijyanye n'ubuhinzi aho twaganiriye batwigishije bagiye badusobanurira uko umuntu yatangira guhinga akoresheje ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera ku buryo njye naje kubona harimo igisobanuro gihambaye kuko hari aho nahingaga nk'ibiro bitandatu ngasarura ibiro makumyabiri na bitanu ariko nyuma yo gukoresha ubwo bumenyi bw'ifumbire mvaruganda hari aho nateye ikiro n'inusu nasaruyeho ibiro mirongo ine urumva rero ko hari harimo ikinyuranyo kigaragara twakoze n'ubworozi Mhm.
sevota imaze kudufata yaduhumbiye mu matsinda y'ubufatanye n'ubufashanye twatangiye gutanga amafaranga magana abiri tukayateranya tukagenda tworozanya amatungo aho umuntu yaguraga icyana cy'ingurube kimwe tuza kuzenguruka nyuma sevota nayo yaje kudutera inkunga y'amafaranga ibihumbi ijana dutangira kwagura ubworozi bwacu bw'ingurube ku buryo twabashije no kubona ifumbire ku buryo bworoshye mu matsinda yacu twafashije twabashije kurwanya nyakatsi mu buriri nk'abadamu bibumbiye mu- mu mushinga wa sevota ku ubu nta mudamu wo muri sevota ukiryama ku bishangara mu matsinda twigiyemo no kuboha tuboha ibiseke aho umudamu yatang- ya- ya- yakangurirwaga gutunga igiseke iwe mu rugo bikamufasha no gukora agaseke k'amahoro aho twa- tugenda dusurana mu ngo buri wese akamenya mu rugo rwa mugenzi we bikatwongerera urukundo ako gaseke akagakoresha atagombye kujya kugatira ahubwo akavanye iwe mu rugo Mhm.
tuboha n'ibintu by'imitako itandukanye Mhm.
ibyo biseke byagiye bituzamura ku buryo no mu karere aho turi dutuye usanga abantu bagiye baza bakaza kubigura hafi ku buryo bibo- biboroheye bitabagoye Mm. turaza kugenda Numva ko kuri- tubiganiraho buhoro buhoro kugira ngo mugende mu- musobanura buri kintu kuko uyu mwanya n'abakunzi b'ijwi rya amerika baraza ku- kukubaza cyangwa se babaze na emmanuel ba- bagenda babaza ku byo mukora ye ndumva ntimumaze igihe kinini ni ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ntabwo ari igihe kinini ariko ndumva ibyo urimo kutubwira mwarageze kuri byinshi
Eh, Mm. Ah, irahari kuko yi- yego
irahari ibyo ni ibikorwa dukorera mu matsinda Mm.
Eh, ye reka tubaze na emmanuel emmanuel m- iri tsinda ndumva ryaratangiye ari itsinda rigizwe ahanini n'abagore mwe mwinjiyemo gute abagabo m- uruhare rwanyu ni uruhe muri iryo tsinda
Oh, twaje kwinjiramo nk'abantu b'abagenerwabikorwa ba sevota Mhm,
Eh, sevota yaraduhamagaye yewe ndi umwe mu bagabo bashatse umugore wari urokotse jenoside yakorewe abatutsi muri mata igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mhm,
hanyuma sevota iramufata hanyuma natwe baza kudufata badukorera amahugurwa atandukanye ku buryo bwose dushimira uyu mushinga sevota kandi by'umwihariko dushimira n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu dufite cyacu cy'u rwanda aho rero baje kuduha amahugurwa atandukanye igihe kigeze rero aya- iryo tsinda rivutse natwe abagabo twiyumvamo ko dukwiriye gufatanya n'abagore bacu kubera amahugurwa bari bamaze kudukangurira mhm, tugezemo rero dusanga birumvikana bafite bari kuboha eh, ntabwo twebwe abagabo twi- tuboha nanjye kubaza ahubwo niba muboha kigera- mukora ibiki mwebwe Oya.
mubashakira ibyo babohesha
Eh, tubashakira ibyo babohesha noneho nk'ibyo byo gutangana amatungo bagabo tukajya kuyashaka ni ubwo buryo Mm. Eh, Eh, reka clementine abo- muraboha abatazi kuboha ah, watubwiye ko mura- muhinga mukorozanya abatazi kuboha mu- murabibigisha ko burya si- umwuga wo- w'ubuhinzi umuntu ashobora ku- kubyiga igihe icyo ari cyo cyose akabimenya ariko no kuboha ni kimwe
eh, kuboha nabyo twarabi- twarabyigishijwe nabo turabibigisha nta muntu ubu ngubu utazi kuboha Mm.
nari mfitemo umumama umwe wambwiraga ati ngewe rwose ntabwo ndeba Mhm.
ntabwo kuboha nzabishobora Mm.
ariko aho tumariye kubimwigisha aka kanya ara- aratubwira ati ubu ndareba
byamuhumuye Ndareba, amaso amaso yarahumutse ndareba rwose ubu usanga anabikunze cyane anabishishikariye Eh, mubohesha u- urushinge se Ko- u- Eh, urushinge ku burya ntibi- inshinge- biroroshye Ibyo- Eh, inshinge y'i- y'i- y'i- y'ibyatsi turimbura Mm.
barimbura hariya cyangwa se n'urushinge rwo kuboha rwo kudoda bisanzwe rusanzwe uru rutoya cyangwa se tugakoresha n'imifuka Ah.
hari abakoresha imifuka ariko bagakoresha urwo rushinge n'ubundi Mm, tugakoresha n'iyo shinge mhm, ku biseke iyo dushaka ko tubitakaho n'amabara hari ibyo dutakaho amabara mm.
ayo mabara dukoresha ubuntu bwa biswi ari ndumva akantu ka biswi Mm, tukagafata tukagakata neza bitewe imitako ku buryo ugasanga ni utuntu dushiragirana cyane tuba dutewe n'amabengeza akantu ka biswi gusa ni aka- ako akaba gapfunyitsemo biswi se ni agake ubwo ngubwo Eee, kariya gashashi kaba gapfunyitsemo biswi Eh, kariya turagafata tukagakata neza ku buryo tugenda tukomeka inyuma ya ya shinge ukabona ni akantu gashayininga cyane mm.
kabasha no gukurura abakiriya cyane Eh, ntago muteraho amabara aya ngaya asanzwe y'imituku ubururu icyatsi umuhondo n'ibindi
urabona nyine ziriya biswi n'ubundi ayo mabara uvuga zirayafite Mm, uko utangiye n'ubundi hari aho utakamo umuhondo hari aho utakamo umutuku hari aho utakamo n'icyatsi yego
Eee.
reka nayo kwizimba ku- mu ijambo mpa abakunzi b'ijwi rya amerika nabo barategereje bashaka ko muganira duhere kuri iyamuremye alexi uranyumva
ndabumva neza mwiriwe neza muraho murakomeye yego mwiriwe urahagana he
Ah, ubu tuvugana ndi ndi mu karere ka bugesera n'undi kubarizwa aho bita gashora Mm,
Eh, ariko n'aho ngaho muri kiriya kiganiro nabonye tugomba kuvugaho aho mu aho ku kamonyi naho ndahazi mhm. warabasuye se aba ba- aba bavandimwe abunze ubumwe hari waba uzi aho bakorera
oya ntabwo ndabasura ntabwo ndabona umwanya wo kuba najya kubareba Mm.
ariko ubwo by- bitewe n'ikiganiro numvise bafite byanteye ishyaka Mm, ry'ukuntu najya kubareba bari buze no kudufasha baduhe aderese yego
ariko njye ikintu wenda naba nababaza nababaza nti ese ayo makoperative ko wumva ari ibintu bifite imbaraga kandi bifite akamaro nta kuntu bashaka ukuntu bagira amaburanshi no mu tundi turere bakavuga bati wenda dufite buranshi aha n'aha dufite buranshi bugesera dufite buranshi za ruhango muhanga ndetse bakaba bafite n'abandi bantu bakorana nabo mu tundi turere bityo bigafasha urubyiruko Mhm.
Eh, ikindi wenda nababaza ese nk'umuntu ashaka kuba akaba ashobora nko kuba ari nk'i kigali cyangwa se ari mu nkengero za kamonyi Ah, bikaba ngombwa ko ashaka kuba yajoyininga iyo koperative yabo ese kuyijyamo bisaba iki ese kuyijyamo hari amashuri bisaba badusobanure twumve uko bimeze ubundi baduhe na aderesi twumve yuko twazabasura yego Eh, Eh, guma- murakoze.
urakoze cyane nawe alexi u- guma hafi agusubize clementine wumvise ibibazo bya alexi wamusubiza Eh, namusubiza buriya kwinjira muri sevota nta mashuri bisaba nta n'ikindi kindi kidasanzwe ariko twebwe badufashe turi abadamu barokotse jenoside yakorewe abatutsi batubumbira aho ngaho mu matsinda tugomba kugira ngo babashe kutubonera hafi ku buryo bworoshye ari mu buryo bwo kudusura ari mu buryo bwo kutungura izindi nama ni ayo matsinda tubamo ku buryo rero bwo yadukenera aderese zirahari n'amatelefoni arahari niyo yakenera n'ibyo bintu yatanga komande nta kibazo Mhm.
yayibona I- wamubwira se- aderese se um, ni nka buwate positare cyangwa ahantu wamusobanura neza aho yabasanga nabivuze muri rusange ko umukorera impushi wamubwira neza aho yabasanga aramutse abakeneye niba na- niba binashoboka amaha- ukamuha na telefoni n'abandi bakayiboneraho
eee telefone ubwo namuha iyanjye yego
namuha iyanjye telefone yanjye ni zeru karindwi umunani makumyabiri na rimwe mirongo ine na rimwe magana arindwi mirongo ine na kabiri Mhm.
aho dukorera ni mu kagari dutuyemo
yego twiyakira ahantu mu gashyamba tugakora ibyo bikorwa byacu iyo tubishoje tugira tubaha buri wa gatandatu Mhm.
ariko ikimina tukagikora rimwe mu kwezi yego iyo dushoje rero buri muntu ataha iwe undi agataha iwe nta nta- nta- nta n'ubwo buzima tubamo M- ariko mukorera ahantu mu- mukorera mu gashyamba se gusa gusa imvura iguye
rero nta Cyangwa aka izuba.
kagari karahari iyo tu- iyo imvura iguye tujya kugama mu kagari Yego.
twegeranye nako Mhm.
Ku- gukorera hanze ni ukugira ngo twicare ahantu twisanzuye tubone n'akayaga tubashe no kuganira tugaseka Mm.
tuhavamo n'ibyishimo muri make yego imvura yo iyo iguye tujya kugama mu kagari karahari yego ubu ni ukuvuga ko mushobora kwakira abandi bantu
hepfo aba nk'urubyiruko hariho nko- rwose amarembo arakingiye Eh, uko yabivugaga wumvaga ashaka ko byagera no ku rubyiruko mufitemo se n'abakobwa cyangwa ba basore baza babagana nabo mugafatanya
hari amatsinda hari irindi tsinda ryavutse ry'urubyiruko Mhm.
ryo rigitangiye vuba ntabwo rirashinga imizi neza ariko ririmo gushaka kugerageza naryo
Mhm. hanyuma Mm, hari abo barahari.
mukorana hanze ya ya kamonyi mu- mu- bari mu yandi matsinda
amatsinda Eh, hari abandi mukorana alex numvaga asa nkaho yavuze ati mu- gukorana n'abandi alex wo- ikibazo cyawe niba nacyumvise neza ushaka kumenya niba bakorana n'abandi hanze alex uranyumva banza ya- yavuye ku murongo Ye- ash- kumenya niba eh, aba- niba hari andi matsinda mukorana hanze nk'ubufatanye hanze mu mu yandi matsinda sinzi niba yifuzaga yenda kumenya amatsinda ya sevota cyangwa se andi matsinda akora nk'ibyo mukora niba hari ahandi aho muhurira n'abandi bantu bo hanze
Alo?
ntabwo ntabwo wanyumvise
ntabwo nabumviye Eh, navuze nti i- mu byo yabazaga yibazaga niba hari andi matsinda yo hanze atara- atari iryo ryanyu andi matsinda hanze mukorana nayo mushobora kuba mu- mufite ibikorwa bimwe mu buryo bwo kungurana inama cyangwa se no gufashanya mu bundi- mu bundi buryo
amatsinda arahari kuko buriya niyo twateranye sevota ikorera mu turere twose tw'igihugu hariho igihe ak- baduhuriza nk'ahantu hamwe tukagenda tukamurika ibikorwa dukora tugahura n'abanyarubaka tugahura n'aba bugesera tugahura n'abanyanza ku- ku buryo du- duhura n'andi matsinda ari nabwo tugenda tubasha kugenda dukopera rimwe hirya no hino hari ababitwi- hari ababi- abatwigiraho ibyacu natwe tukigira ku byabo Mhm.
bitewe n'uko twahuye buri muntu wese yagiye agira ibyo azana yego ndibaza ko igisubizo igihe mumuhaye kibaho.
cyumvikana
Eh, Mm. twakire noneho siriro muvunyi siriro uratwumva alo
halo yego siriro wiriwe neza
muraho neza yego yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego mbere na mbere ndabanza nshimire abo batumirwa mwatuzaniye Mhm.
ariko ngira ngo nsobanuze mu magambo arambuye sevota bisobanuye iki hanyuma eh, ikindi kibazo nagira ngo mbaze uburyo iryo eh, i- iyo iyo koperative yatangiye eh, m- m- ba- ni abadamu ba- barokotse jenoside yakorewe abatutsi ba- u- urebye bi- bibumbiye hamwe ese aba abatararokotse jenoside yakorewe abatutsi muri mata icyenda kane bo ntabwo bo babasha ko ntabwo bo ntabwo babanamo barimo cyangwa se nta ubundi muri rusange kugira ngo bakire umuntu bisaba iki ese ni igiki eh, ni irihe terambere rimaze kubagezaho muri icyo gihe bamaze nubwo ntari kukibuka neza nacyo bakinyibutse nyine igihe bamaze nyine murakoze cyane murakoze batangiye muri bibiri na cumi n'icyenda
Yego.
Reka- eh, reka rero mu- muhe umwanya ah, gusubize clementine ariko ube hafi mu- muvunyi aba- abantu bandi bari hanze y'amatsi- ha- bari hanze yatwe barimo twaravanze nabo barahari hari n'ikindi kimwe na kiri iruhande rwaho nacyo dukorana nacyo gikorana n'aho mu- n'aho mu kagari nako ariko wenda nuko dukora ku buryo butandukanye ariko baravangavanze turavanze n'abo bantu turavanze kuko buriya ingaruka za jenoside ntawe zitagezeho buri wese zagiye zimu- zimugeraho
Yeah.
Mm, baravanze rwose nta kibazo Aha. Ah, hanyuma ngo- yabazaga ngo ibikorwa by'iterambere siriro wanyuzwe Eh, ibikorwa by'iterambere Mm. ibyo mumaze kugeraho Ura- urabona twa- twavuze ko twa- natangiye mvuga yuko twageze ku kintu cy'ubuhinzi turahinga mvuga ku bworozi ngaragaza yuko bageze niyo badutera inkunga tubasha kuba kwagura ubworozi bwacu hari uburyo bwo kuboha ibyo biseke nabyo nabivuze kuko bitinjiza amafaranga ni muri ubwo buryo ubu ngubu umuntu w'umudamu nta mudamu ugiteze amaboko ngo ngo mpakunyu amavuta yashize isabune yashize abana nta mwenda bafite icyo cyo twaragikemuye ku buryo ni n'uburyo bwa bwa mituweli dusante umumama aragenda agaterwa amafaranga mu kidina akajya kwishyura mituweli kuko buriya ubuzima narunze mutura mu buzima mu mubiri muzima uburyo bwo kwivuza mu kwisungana ibyo bimina ni icyo bitumariye umuntu abasha gukemura ikibazo as- aba- afite mu buryo bworoshye kandi ugasanga no mu rugo byongera umutuzo niba wabwiraga umugabo uti ntisabune munyu kano kanya akabona nta kintu urimo kumubaza kuko ubasha kubyikemurira bimwe na bimwe tubasha kugenda tubikemura
Ye- yarabajije ibyo nabyo numva nacyo ni ikintu gikomeye mwagezeho nibyo yarabajije ngo sevota bivuze iki
sevota yatangiye sevota ni umush- ni- ni umuryango wabashije gu- ni umuryango ufasha abo badamu bahuye n'ibyo bibazo igihe uburyo bijyanye ni- n'ibikomere by'ihungabana yabafashe muri ubwo buryo ikajya ibavura ibyo bikomere natwe ubu ngubu twagi- twagiye tubi- tubi- tubivura tukubaka ubudaheranwa kugira ngo tubashe gutera imbere Mm. nk'uko umuyobozi wayo yabitubwiye ni umuryango w'isanamitima
Mm.
yego hanyuma siriro muvunyi wumvise neza cyangwa hari ikindi u- u- kitarasobanuka
alo we hari ikitasobanutse cyangwa byose urumva yego ikindi nagira ngo mbabaze murabona bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri na gatatu tura- ni ni imyaka mikeya ishize babashe kwi- kwi- kwibumbira hamwe ese barateganya kuzagera ku ki wenda hari ukuntu bashobora kuvuga bati turakora ku buryo bizarenga eh, ku- ku ku kuba twikemurira ibibazo byo mu rugo by'ubukene ni ikihe kintu bari guteganya kuzageraho mu bihe biri imbere kubera ko nanone baramutse bakora gutyo bakomeje gutyo ntabwo byaba bihagije bagomba kwaguka nyine bakaba bagera nko kubikora ku buryo bashobora kuba bavuga bati dushyize inzu hariya twubatse amazu hariya ashaka gukodeshwa tuguze imodoka iri mu muhanda irakora kuko ibyo byonyine numva bidashobora kuba byaba- byabafasha cyane ko hari n'amakoperative ajya ashingwa gutyo uka- ugaheruka ashingwa akora gutyo ariko uka- ukazayoberwa irengero ryayo hamwe n'amwe covid cumi n'icyenda yagiye yakoma mu nkokora ugasanga yarasenyutse bo barateganya gute ni ikihe kintu bashingiraho kugira ngo ba- ba- baziyubake bagaragaze neza uburyo ki n'abanyamuryango badashobora kuba bacika intege ku buryo bakumva ko n'abayobozi babo bakuru bashobora kuba babarira mu mibare ba- ba- ba- ba- banyereza nk'imitungo yabo murakoze cyane urakoze siriro Ah, clementine hari icyo kibazo se yenda uraza kutubwira n'ingorane mwaba mu- mwaragiye muhura nazo n'uburyo mwazikemuye ariko hari ikibazo mwigeze mugira cy'inyerezwa ry'imitungo
oya icyo kibazo ntabwo turahura nacyo nta nubwo tuzahura nacyo kuko abayobozi bacu baraduhuguye bihagije kandi baranadusura kenshi mu matsinda ni ukuvuga ngo ubu ngubu ayo mafaranga nk- nk'icyo nteganya ngewe numva uko byanagenda twafunguje konti kuri banki urumva ayo mafaranga aba afite umutekano kuri banki ntabwo yajyayo ngo aribwe ntabwo bishoboka turateganya rero kwagura tuka- tukaka n'inguzanyo kugira ngo ibikorwa dutinyuka dukorane n'amabanki kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kwaguka bibashe kwaguka bigere bigere no ku bandi no ku bandi n'abaza- n'abazatwigiraho birumvikana ko nitumara gu- gu- gukorana n'amabanki tukaka inguzanyo tukabasha no kuzishyura neza tuzakomeza dutere imbere Mm.
n'ibyo bintu byo kubaka birashoboka kuko buriya makoperative atangira ari ku kintu gitoya ariko akagenda akura akura yego sevota rero ituri inyuma kuko dufite umufatanyabikorwa mwiza izo mpungenge rwose ndazimumaze ntabwo zizabaho yego kandi tuba twarahuguwe nuko nuko Ye, hari tuganira mbere y'ikiganiro wambwiye ko hari ibikorwa umuntu akora by'urukundo harimo kubakira abatishoboye reka ikibazo ngihe eh, emmanuel emmanuel muri ubu- muri ibi bikorwa by'i- byo gufasha abatishoboye ndibaza ko nk'abagabo mushobora kuba mufitemo uruhare runini watubwira muri make uko mubigenza
Ye, hari ibikorwa dukora nko mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hari abarokotse jenoside batishoboye dufasha mu buryo bwo gusana amazu dukoresheje amaboko yacu no kubafasha mu bundi buryo butandukanye ibikorwa turabikora
Ye, mu- mu- nganiye emmanuel yego nanijye kumubaza ndabona aha- komeza Mm.
komeza
eh, nunganiye emmanuel Mhm, hari abantu batishoboye bari hanze y'itsinda mhm, nk'ubu ngubu du- guhera muri za bibiri na rimwe niho twatangiye gukora ibyo bikorwa by'urukundo tumaze gukora ku mazu ane aho tugenda rwose umudamu agafata tukavoma amazi tugatunda amabuye tugakata icyondo tukabumba amatafari ibyo bintu bitari bikwiye ku muntu w'umudamu usanga twakase icyondo twabumbye amatafari tukaba n'abayede tugahereza nta Ibikorwa kidakwiye tuba dukora butumaze gukora Eh, Clementine nta Umuntu kidakwiye agira ku ati- mudamu ibintu byose barabishoboye
eee turabishoboye twagaragaje ko tubishoboye Mm. mukomereze aho ahubwo
Eh, yego yego Eh, ha- reka twakire noneho frederike frederike uranyumva
alo wiriwe
muraho neza eugenie ndumva dufite n'undi mushyitsi aho ngaho
Ah, ni umwana mba ndi mu kazi turi kumwe Oya, nimu- mwigishe hakiri kare
yebo nk'uko mubivuze ni frederic sarpongi burega mu karere ka rundo mu majyaruguru y'u rwanda yego
Mm, hanyuma mbere na mbere twishimiye ikiganiro muri kutugezaho ku bijyanye n'amakoperative cyangwa se no kwibumbira hamwe n'uko abantu batezanya imbere Mm.
ariko icyo nashimye cyane ni uko nk'uko umuyobozi yabivugaga amakoperative agira uruhare mu guteza imbere abanyamuryango cyangwa se kwibumbira hamwe hatavuyemo no kuba bafasha abantu bafite intege nkeya Mm.
nkaba nifuzaga kumubaza ikibazo kimwe nkamubaza ni ese ko hari ahantu usanga tujye twumva nk'amakoperative ari ibibazo yaba ari amakoperative cyane nk'amakoperative ahuje abantu bakora umwuga umwe atari ukuvuga ngo ni ubuhinzi nk'abamotari ese bo babasha gute guhangana n'iyo situwasiyo kugira ngo hatavukamo amakimbirane yasinya amakoperative Eh, tubwire sitrategi bakoresha kuko natwe amakoperative tuyabamo ariko usanga hagiye haba harimo ibibazo bitandukanye ariko uwo twagize imana yo kumugira nk'aho mu karere ka kamonyi urumva ko ibikorwa bakora ni byiza ariko turagira ngo mu by'ukuri batubwire ni izihe sitrategi bakoresha kuko hari igihe usanga amakoperative arimo uruntu runtu ariko urumva ko niba hari icyo bagezeho adusobanurire
Ye, reka nze muhe umwanya gusobanurire ariko niba hari n'urugero rus- rufatika yenda waba ufite wa- waheraho nawe ubwo washobora kuba uba urumuhaye yenda nawe yashobora kuza guheraho aguha igisubizo yenda mu buryo bo bakora kugira ngo birinde ko havuka ikibazo clementine munsubirize frederic
twa- twarahuguwe navuye ko twahuguwe n'ibintu byo guhosha amakimbirane twari- twa- twabihuguwemo urabona mu matsinda tubamo nakubwiye ko dutangiye vuba icyo kibazo ntabwo turahura nacyo ariko niyo cyaza mu buryo buryo twigisha bwo guhosha amakimbirane niyo hagize akandi kantu gato gashobora kuboneka twicara hasi mu itsinda byose tukabicocera mu itsinda kandi tukabiha umurongo bikagenda neza Mm. ntacyo turahura nacyo ariko n'akaje na- n'akabazo kavuka mu itsinda twicara hasi nk'abanyamuryango dushyize hamwe dukora uburyo bwo guhosha amakimbirane twarabyize hanyuma tukagacocera mu itsinda kandi bikarangira Ye, reka numve niba frederic ahari ha- ak- uh, akubaze niba hari ikindi yifuza kubaza cyangwa se niba hari urugero rufatika yifuza guheraho kugira ngo umuhe inama frederic
kumva jeni icyo nari nshatse kuvuga mm, Eh, ha- harimo igihe nk'aho mu Rwa- nka- nk'inaha mu rwanda tugiye kumva ikibazo cyane gikomeye cya koperative y'abamotari aho batavugaga rumwe ko hari n'umwe muri bagenzi babo wari umuyobozi yagurishije inzu bakoreragamo ugasanga ni ikibazo kibumbiye hamwe ariko abashije kunsubiza mu by'ukuri ko bo bahuguwe mu buryo bufatika mu buryo bwo guhosha amakimbirane kandi ni byiza turabishimangira n'ubu nta kindi nama waza kuvuga ndabashimira kuba mwamudutumiriye murakoze cyane ijwi rya amerika nawe urakoze cyane kudukurikira Ye, Sawa.
mhm. Ah, emmanuel i- i- nk'ibi bibazo bi- bijyana na aravuga ati amakimbirane cyangwa iki hari mwebwe muri mu- muri abagabo ariko mukorana n'abagore mwe muri mwe- mu itsinda rimwe nagira ngo nkubaze wowe nka- nk'umugabo abagabo mufite mbere na mbere bangana iki ugereranije n'umubare w'abagore hanyuma mu- mukorana gute ntabwo mujya mwumva hari ukuntu yenda baba bavuga bati ba- nk'abagore baba babangamiye sinzi niba niba wumva icyo nshaka kuvuga ubu ubona yenda ko bafashe Ndabyumva umwanya cyane.
munini kurusha mwebwe b'abagabo
nta kibazo tujya tugira Mm.
tubamo turi abagabo batandatu usibye ko twagize ibyago muri iyi minsi dutakaza umugabo umwe mwihangane eh, yitaba imana Mm.
ariko abo ba abo badamu nk'uko ba nk'uko yahoze abivuga umuyobozi wacu tugira amahugurwa sevuta ya- yaduhaye amahugurwa menshi ibintu byitwa gukemura amakimbirane no kuyakumira ataraba ni isomo twize bihagije ubwo rero kandi twize n'icyo bita ubwuzuzanye Eh, turuzuzanya nk'uko abikubwiye turaganira kandi ukabona igitekerezo duteruye tugihuriraho urabona iyo aduhamagaye akavuga ngo iki gihe tuzafasha uyu- umuntu uyu n'uyu avuga isaha tukahahurira ntabwo tumubonamo ko hari umugore kuko twebwe twarigishijwe murakoze cyane murakoze nawe hanyuma mute clementine muhitamo gute uwo mugiye gufasha mu- muhera kuki ninde ufata icyemezo cy'uko uriya muntu ari bufashwe cyangwa se ko ari bo i- ikibazo cye cyihutirwa kurusha icyundi
sevota rero yaramamaye inaha ngaha hari igihe n'ubuyobozi bwite bwa leta ndavuga nk'ubuyobozi bw'akagari butwiyambaza mu bantu barimo kubakira abantu batishoboye bakavuga bati dukeneye imbaraga zanyu kuko bazi ko baduhamagara tukabumva ubwo iyo ba- babivuze mpita nkora ku banyamuryango tugahana isaha tukagenda ibintu tukabikora rwose niyo n'umuyobozi mwamubaza icyo kintu yakibahamo ubuhamya Eh, byakibahamo ubuhamya n'ubu ejo bundi hari umuvandimwe wacu mu itsi- we n'uwo mu itsinda ubundi twakoreraga abo hanze y'amatsinda abo bantu bane nkubwiye n'abo hanze y'amatsinda abo hanze y'itsinda cyangwa mu itsinda mo imbere ariko ejo bundi hari umudamu nawe wo mu itsinda waje kugira ikibazo cyo kubura ahantu ho kuba biba ngombwa ko dutangira kumu- kujya nawe kumufasha narabahamagaye koko baranyitaba turagenda tumumbira amatafari ubu n'ubundi bufasha bundi tuzakomeza tubukore isaha rero rwose n'ubuyobozi burat- buratwiyambaza kuko buzi ko tu- duhita tubumva vuba cyane Mm. namwe si iyo mubiyambaje nabo bahita yumva niyo habaye iriya gahunda y'ib- y'ibijyanye no imigoroba y'imiryango tuyitabira ibijyanye no kwibohora ibijyanye n'umuganura dufata n'umwanya tugafata ijambo tugafata umwanya muri ibyo birori tukavuga byose foto yari yatugejejeho tukanabimurika bakanabibona ntabwo ari ibintu biba biri mu bwiru ni ibintu tugaragaza Mhm. Bishobora- byaha n'abandi uh, umuhate wo kugira ngo babegere nabo babikore nk'uko uriya yavuze ati ubwo twumvise ibyo bakora natwe dushobora kubiheraho
usanga abantu babikunze cyane nk'ubu mvuze nko ku gaseke k'amahoro agaseke k'amahoro ni akantu dukora buri muntu akavana igiseke mu rugo iwe Afa- ajyanye n'ituro runaka yashyiramo ibishyimbo yashyiramo iki- icyo afite Mm.
tukagenda tukagihuriza mu rugo rumwe iyo tugezeyo tugira umwanya wo gufata umwanya tukaganira aho twagiye ugasanga hatumiye n'abaturanyi ugasanga abantu barishimye cyane mbese ikintu ko agaseke k'amahoro karamamaye cyane ka- sevota yatumye katumye na sevota yamamara cyane Mm, hari abadamu twigeze kuganira bambwira ko nabo bakoresha agaseke k'amahoro bakajya guhemba ababyaye bagasura Eh.
abo baturanye ibintu nk'ibyo
Eh, hari nubwo tujya twigishwa nk'uri mu- mu itsinda ugasanga ntasezeranye ubu nawe yarigishijwe tuga- aragasezerana yaba adafite ababyeyi tukagenda tukamuhemba ibibazo byose tukabikemura Mm.
Mm.
Ubwo se wa- uravuga ko ubuyobozi iyo bubitabaje muba mu- mwiteguye rwose mugahita mugenda mugafatanya mwebwe iyo mu bakeneye iyo mukeneye ubuyobozi ko haba ko akenshi ha- bishobora ku- gufata igihe kugira ngo ubuyobozi bubashe gufata icyemezo cyo gu- kurekura nk'amafaranga uh, runaka kugira ngo ajye gukora ibintu ibi n'ibi bigomba kunyura mu nzira za- za za adiminisitirasiyo z'ubuyobozi Mu- iyo mu- bakeneye byihutirwa namwe muhita mubabona tuvuge musanze nta Abayobozi- mafaranga mufite yo kugira ngo musakarire nk'umuntu kandi mubona ko byihutirwa
icyo gihe nabo i- nabo ic- icyo baba badusaba ni imbaraga z'amaboko okay izo mbaraga z'amaboko turagenda tukazitanga tukazikora tukazitanga tuba tuzi- tu- imbaraga z'amaboko turazikora noneho nabo akenshi na kenshi iryo sakaro riba rihari nibo bakunda kurishaka Mhm.
ntabwo turahura na kesi imeze gutyo kugira ngo dusakarire umuntu oya ahubwo izo mbaraga zaba ari gutunda amabuye zaba ari guca ikibanza zaba ari kumva amatafari zaba ari no kuzamura inzu turabikora ariko kenshi na kenshi ibintu by'isakaro ubuyobozi nibwo bukunda kubikora yego radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kuganira n'abunze ubumwe bo muri mu karere ka kampushi ni mu majyepfo Akarere ni aka aka- Kamonyi.
akarere ka kamonyi mu- Eh, ntushi ni akagari yego yego akagari ka mpushi mu karere ka kamonyi mu majyepfo y'u rwanda Ah, clementine mukarubayiza niwe mutumirwa wacu uyu munsi afatanyije na emmanuel nizeyimana muri iki kiganiro cy'umunsi wa kabiri twahariye abadamu twakire noneho idirisa ariko dusaba n'abadamu nabo kuduhamagara nyamuneka idirisa
murakoze cyane jeni umunyamakuru
ni kose watubwiriye n'abadamu muri kumwe nabo bakagira uruhare muri kiganiro
ntabahari ntabahari cyane nuko mpora mbivuga nyine abadamu ntibakure amaboko mu mufuko bagane bagane kwiteza imbere kimwe n'abo badamu nyine kandi nkaba gushimira ijeni kuba watumiye umuvandimwe nyine twanyuze n'ibyo bakora n'ibyo bamaze kugeraho yego
kandi noneho nkaba mbashimira cyane bakomerezaho kandi no kandi ndisabira ikindi kimwe inama zabo zirakenewe no mu bandi nuko muravuga cyane urubyiruko nyine tugomba kubigiraho cyane urabona ahantu bageze ni ahantu heza cyane kandi nkabahana ibitekerezo bisabira ngo begerere ikindi kubera uwo musaruro ubashe kugera kure cyane kimwe no hanze y'u rwanda nyine ni ukuvuga ngo ntabwo babyishoboza bo bonyine bitabire gahunda za leta begere leta ibafashe muri ubwo bucuruzi bwabo kandi nkongera nkabisabira ngo kandi nkabisabira ngo begere nk'urubyiruko nyine dukeneye ibitekerezo byabo kubera twebwe nyine biradusaba imbaraga nyinshi cyane
iyo uvuze idirisi iyo uvuze ngo hanze urushaka ngo bacuruze ibyo bakora hanze cyangwa hari ikindi watekerezaga ni ukuvuga ngo uyu musaruro kugira ngo ugere ku bantu bose ni ukuvuga ngo tugomba kuwihaza twebwe mu rwanda nyine kandi noneho nkongera nkababwira ngo no hanze muri afurika naho uwo musaruro no hanze no hanze ya afurika uwo musaruro uba ukenewe kubera ngo hari n'abandi banyarwanda baba batuye mu bindi bihugu baba bakeneye n'uwo musaruro w'iwacu nyine yego clementine idirisa ati mugeze ibikorwa byanyu hanze mwagiye mu imurikagurisha riheruka
ku ruyenzi uruyenzi twararyitabiriye bakubera ku ruyenzi twagiyeyo hari ubwo se mujya mugurisha ibintu byanyu hanze ibyo mukoramo cyane tuvuge nk'ibyo by'ubukorikori ndibaza iby'ubuhinzi sinzi ariko ibindi ibyo hari ibyo mugurisha hanze
oya ntabwo ntabwo turakora ibintu bibasha kujya hanze ariko duteganya ko dushobora kuzabyoherezayo kuko ubu hari ibintu twatangiye kubaha byitwa imitemeri iyo mitemeri duteganya ko ishobora kuzambuka u rwanda ikajya hanze sevota buriya izabibafashamo izabidufashamo n'ubundi niyo yadufashije imitemeri ubwo ni imitemeri y'iki
imitemeri ni utuntu tumeze nk'imitemeri nk'uko wabonaga imitemeri ya kera y'ibyansi uko ibyansi byabaga bimeze cyangwa umutemeri w'igiseke ariko ntabwo bimeze kimwe hanyuma kagakoreshwa iki ariko kaba gatatse amabara ukuntu kaba gatatse amabara ukuntu keretse ngiye nko kuri mpuza nkaba nagufotora nk'ifoto nkakwereka uko tumeze natukwereka ubwo sinabona uko mbikubwira ariko iyo mitako turi gukora duteganya ko ishobora kuzambuka ikajya hanze yego uwo mutemeri urumva ni umutako ntabwo ari uwo gukoresha ku
n'iyo mitako n'iyo mitako hari n'ibindi tubaha bita imisozi dukora imitako itandukanye duteganya ko bishobora nabyo kuzamuka bikajya hanze yego nagira ngo tubitandukanye umufatanyabikorwa wacu arahari byose azabidufashamo
nagira ngo tubitandukanye n'umutemeri bakoresha ku ku cyibo cyangwa ku cyansi cyangwa no ku kindi kintu yego ndumva abakunzi b'ijwi rya amerika bishimiye ko mufite aho mwageze ndetse babaha n'inama z'ukuntu mwagerageza kugera kure manuel abagabo mwebwe ku ruhande rwanyu mu nyunganizi muzanira abadamu iyo mwicaye hamwe uretse nko gukemura amakimbirane ni ibintu bishobora kuba mwaganirira hamwe hari uburyo mujya mwicara mu itsinda ry'abagabo abandi nabo bakicara mu itsinda ry'abagore ku buryo mushobora namwe kugirana inama mu bintu mudashaka kuvugira mu ruhame
cyane urabona nk'iyo umugabo muri twe hari agatotsi kavutse mu rugo tukakamenya duhita tumugenderera abagabo turamugenderera hanyuma rwose tukamufasha gukumira ntidutume ibintu bijya hanze ntitwumva ko umugabo wacu wo mu itsinda ryahuguwe na sevota ko yajya mu manza hanze z'amakimbirane yo mu rugo kandi mwe muzi uko bayakemura kandi twebwe tuzi uko bayakemura twarize n'ubwuzuzanye turabikora rwose tugira abagabo hariya aho ku gasantere k'imushi bahacururiza hari igihe ngewe ndi kure yabo ariko tujyayo tugahura tukaganira nuko ni igikorwa cyiza hanyuma clementine wakomeje ku bijyanye n'agaseke k'amahoro uvuga uti umuntu akafata ibishyimbo n'ikindi kintu yashobora gushyiramo akajya gusura umuvandimwe ni ibintu muvana mu ngo zanyu cyangwa hari n'igihe mushobora kuba mufite ubuhinzi mu byavuye mu buhinzi bw'iri tsinda ryanyu mushobora gufatamo mukajya gufasha abakene
iyo gahunda y'agaseke k'amahoro tuyikora mu buryo bw'itsinda ariko ubu turateganya no kuzajya hanze y'itsinda mu buryo bw'itsinda ni ibyo nshobora gukora njyewe na ba nyir'umusaruro wanjye n'undi n'undi agakoraho tugahurira mu rugo rw'umuntu umwe ariko muri ba twebwe ariko turateganya no gukora ako gaseke ku bantu bari hanze nk'umuntu ubabaye kurusha abandi urabona nk'uwo nguwo tuba twagiye kubakira n'amaboko tuba twamuhaye ariko tugateganya no kuba twagira ikindi kintu dusohora nk'ako gaseke tukakajyana k'uwo muntu nanone ufite ibibazo kuko harimo abantu baba bafite ibibazo hanze aha turabiteganya ntituratangira kubikora ariko turimo kubiteganya ariko ako gaseke k'amahoro ko bwite tugakora mu itsinda ry'abanyamuryango bwite nyirizina
yego ku murongo wa telefone dufite na noruberi uranyumva wiriwe neza urahagana hehe yego yego mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo rero kuri aba bavandimwe
mbere na mbere kamanza ashimira ijwi rya amerika riba ryatuzaniye abatumirwa tukaganira n'abanyarwanda anasaba aho baba baherereye hose ni byiza kuba abo bahinzi cyangwa abakora muri iyo koperative hari ibyiza
ntabwo turimo kukumva neza ziba ongera usubiremo ikibazo cyawe yego
ndikubwira uri kunyumva komeza
nari ndi kubabwira ni byiza kuba bari mu hamwe abandi niba bagezeho ariko nkibaza ese muri ubwo bworozi bwabo hari hari imbaraga zongerwa cyangwa se hari icyo bashobora gukora wenda nk'abanyarwanda bagafasha abatishyura badafite na nk'ayo matungo bakaba bayabaragiza
reka bagusubize biracika ariko ndumva bisa nkaho byumvikana urabaza niba mu bworozi hari imbaraga bashyizemo ku buryo bashobora kuba bazafasha n'abandi batari mu itsinda bakaboroza cyangwa bakabororera
ikindi nanone nk'ayo matungo wenda bafite ubworozi bwabo bushingiye no ku buhinzi urabona wenda wenda amafumbire bayabona ku gihe se ese by'amatungo ko mbona ari ikibazo biboneka gute mu buryo butabagoye wenda ese ayo matungo wenda ushobora kugaragaza mu bantu bayakurikirana bate
ntabwo byoroshye gusobanukirwa neza ariko hari ibyo nagiye numva mu byo wabajije urakoze cyane noruberi clementine agira ngo umusubize icya mbere cyo ntakisubiyemo gatoya sinzi niba wabashe kucyumva ubworozi niba mushyiramo imbaraga niba mushobora no koroza abandi batari mu itsinda hanyuma hari aho yaje kugaruka abaza niba nabo muramutse niba muyabaha mubikurikirana mute
nigeze mvuga ko twigeze guterwa inkunga ariko nanasobanuye ko iri terambere ryaturutse mu rugo bwite nyirizina mu ngo noneho bikomereza mu matsinda nko mu ngo n'ubundi twabanje korozanya ingurube nyuma duterwa n'inkunga buri mudamu yagiye aterwa inkunga y'ibihumbi ijana tubasha kwagura bwa buhinzi bwa bworozi ari naho nasobanuye ko byatumye tubasha kubona n'ifumbire ku buryo bworoshye tubasha gufumbira iyo mirima yacu nk'ubunyamuryango rero icyo kintu cyo korozanya amatungo turagikora niherewe njyewe ubwanjye atari no mu ruhande rw'itsinda kuko twagiye duterwa inkunga ku mudamu ku giti cye nabashije koroza abantu batatu ingurube uburyo tuzikurikirana rero ubwo iyo umuhaye ingurube iyo ari umwana mutoya arorora yakenera kubyaza akaba yabyaza yakenera kutabyaza imaze gukura avuga ati wenda nk'igihe cy'impeshyi iyo kigeze ubwatsi bukunda kuba bukeya bukabura arakubwira ati ngwino tugurishe irya tungo nta bwatsi mfite mukagurisha ugakuraho icyana mama yibariye icyana nk'ubu icyana kiba gihagaze mu cumi na bitanu mukuraho ay'icyana andi izanyungu zirengaho mukazigabana ku ruhande rwa buri munyamuryango ku ruhande rwe nuko twagiye tubigenza hari ushobora kuba yaragiza nka mugenzi we inkoko ya dendo undi akagura ingurube undi akamuha ihene icyo cyose igikorwa twagiye dukora cyane sinzi niba abashije gusobanukirwa icyo yarambajije cyangwa se ntimushobozi ko yacyumvaga ndaza kubaza niba ntawe uri bambwiye ko atari ku murongo ariko hari ikindi yari yabajije kijyanye n'ibiryo by'amatungo niba mubibona mu buryo bworoshye
ibiryo by'amatungo rero nk'iki gihe cy'impeshyi nk'iki gihe cy'impeshyi ku buryo by'amatungo birahenda cyane igihe kindi cy'isanzwe cy'itumba byo ibiryo ntabwo biba bihenda ariko ubu ngubu ikiro cy'ibiryo by'ingurube kirimo kiragura amafaranga magana atatu tubibona ku buryo bitugoye biba bihenze
ese ubundi amatungo ariko mu itumba haba amafaranga bari makeya ariko igihe cy'impeshyi kubera ko n'abandi baba babikeneye babiha n'inka y'ubwatsi bwabaye bukeya ubwo kubigura biba bigoye ese amatungo mworora yego amatungo mworora ni ayahe kugira ngo yenda n'abadukurikiye bifuza kuba babasaba inama ni inkoko n'ingurube cyangwa hari n'andi matungo mufite
ubundi amatungo kenshi twahereye ku matungo magufi inkoko n'izo ngurube nizo ziganje cyane
hanyuma ingurube ntabwo zibagora ni ukuzororera mu kiraro
ingurube ziba zifite ibiraro nakubwira ngo ubungubu wenda keretse ari nk'ibishoboka nkafotora nk'amafoto nkakoherereza ubishoboye nazigukorera ariko ni ugushyira mu biraro ntacyo twoherereze dushyira mu kiraro rwose nta kindi kigoye utwatsi twose uzanye n'utwo turya ukayiha ntabwo ingurube zitugora cyane tujya dukunda kugira wenda imbogamizi y'uburwayi tujya tugira kugira imbogamizi y'uburwayi kuko buriya ingurube zikunda kurwara cyane
n'inkoko nazo ngo zitangiye kujya zirwara murateganya gukingiza inkoko inkoko ngo nazo zitangiye kugenda zirwara ku buryo zigomba gukingirwa
nk'uko ntabwo ndabikora ariko ingurube zo narabikoze urukingo ruhagarara ibihumbi bitanu muri ino minsi ishize nari mfite ingurube mfite ingurube z'amajigiza atatu mu rugo muri ino minsi ishize zagize ikibazo cy'uburwayi bagomba ko nkingiza urukingo ni ibihumbi bitanu ubu zimeze neza
zimeze neza ubu ngubu ebyiri zarabyaye indi imwe nayo nayibangurije imaze nk'ukwezi n'igice ibangurije ariko ebyiri zo zarabyaye zifite abana imwe yabyaye abana batanu indi ibyara abana barindwi
ese ubwo mugurisha nk'icyana cy'ingurube cyigeze mu mezi angahe cyangwa ni mushobora ukwezi hagati y'ukwezi n'igice n'abiri niho tubitanga yego none se ubu tubwiye nk'ingorane zimwe mu zo mugira ndumva warutubwiye nk'ibijyanye n'ibiri ibiryo by'amatungo ko bibagoye izindi ngorane mujya mubona mu byo mukora ni nk'izihe
ndabona mu byo dukora uretse wenda aho bijyanye ku bworozi ku buhinzi byo ni ikirere nyine hari igihe umuntu ahinga nyine ikirere imvura ikabura izuba rigacana icyo cyo kiba kiri rusange ni nk'ikiza ntabwo umuntu aba akiteguye n'ibyo biryo by'ingurube uburyo bigera igihe bikaduhenda n'uburwayi nta kintu nta yindi mbogamizi yindi duhura nayo ni ibyo
hanyuma emmanuel nk'abantu b'abagabo abagabo akenshi ntabwo bakunze kwishyira mu bintu by'amashyirahamwe wowe nk'umuntu watangiye ukaba uri mu ishyirahamwe kandi ufatanyije n'abadamu ni izihe nama waha abagabo bagenzi bawe
numva abagabo banyumva kuri iri jwi rya amerika nabakangurira kujya mu matsinda kuko amatsinda ni meza nk'abagabo tubana mu matsinda turakundana kabiri tugirana inama iyo umuntu afite ikibazo turakiganira kandi ugataha wumva rwose ubonye igisubizo ikindi mu matsinda ubona ukuntu abandi bakora nawe ukarushaho gukanguka nawe ukagenda nk'uko abandi bari kugenda tubi inyuma gatoya nk'iyo nkunga baduhaye y'ibihumbi ijana naraje agewe norora ingurube ariko kubera akandi kazi ngira mbona naboneka cyane nzazigurisha nshaka andi mafaranga nongeraho ubu mfite inka ya kijyambere ni byiza
yaranabyaye muri iyi minsi ubu abana bari kunywa amata ni byiza cyane
ubwo rero iyo uri iyo uri hariya mu itsinda bitandukanye no kuba uri hariya mu muhanda udafite icyo ukora iyo uri mu itsinda abandi ubona aho bageze ukumva ibitekerezo byabo hanyuma nawe ukabyandura ibyo bitekerezo nawe ukabijyana hanyuma ukiteza imbere ubwo rero ndumva nakangurira abagabo kuba mu matsinda kandi iyo turi kumwe n'abo badamu tubona rwose nta kintu bidutwaye ahubwo tubona ari confidence nuko ni byiza
murakoze cyane nawe urakoze reka twakire niyo mwongere uranyumva
yego ndi kubumva udukurikira urahagana he
ni kigali mu rwanda mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya
yego ijambo ni ryawe icyo nabazaga abo bantu ko batuye mu karere ka kamonyi ni ahagaherera ahagana hehe wenda twumve yuko umuntu yabisura nyine umuntu akamenya nyine ibyo bakora byanangombwa umuntu akabijyamo
Clementine mbugumye hafi Clementine musubiza musubiza iyo mwongera
namusobanuriye ko natangiye ndivuga ko ntuye dutuye dukorera mu kagari ka mpushi umurenge ni uwa musambira akarere ni aka kamonyi
kandi muri hafi y'ubuyobozi
eee rwose dukorera akagari neza neza turi nako
ubwo rero niyo mwongere wabyumvise uramutse ugiye wahita ubaza nta nimero mwatanga z'uko wenda umuntu yaba ashatse yabahamagara
yari yazitanze mu kanya kashize ariko ashobora kugusubiriramo ushobora kuba wari utarakurikije nari nazitanze na zeru karindwi umunani makumyabiri na rimwe mirongo ine na rimwe mirongo irindwi na kane kabiri
murakoze cyane ni mukarubahiza nkamuhagarariye itsinda abunze ubumwe
ni wowe uyitaba murakoze cyane
ni perezidante w'iryo tsinda abunze ubumwe ayo mazina nyine nkuko abikubwiye clementine mukarubahiza ubwo wamuhamagara rero niba wumva bikuri ku mutima ubundi ugashakisha uburyo wamusaba inama
nta kibazo rwose nzabikora kandi vuba
wowe hari koperative ubamo se niyo mwungere
inzu ntayo mbamo ntayo ubamo nizere ko wumvise ibyo emmanuel yavuze ku kamaro ka koperative cyane cyane ku bagabo
ntabyumvishe urakoze cyane
mwakoze cyane ndabakunda mwese abanyamakuru ba ijwi rya amerika bose natwe turabakunze rwose turabakunda cyane abanywanyi cyane bacu abari hano mu rwanda Abari- abari mu rwanda
Eh, Abari hanze se.
barigize
twebwe urimo kudukuramo abari hanze ariko nibyo ura- u- ukunda cyane abakuri hafi Eh, cyane rwose kandi mwese ndabakunda Ngenda- urakoze cyane natwe turabakunda cyane cyane ko munadukurikira mukaduha n'inama n'ibitekerezo njye ndabakurikirana cyane rwose ndeka ngo utume nawe rero udushakire n'abadamu abakobwa abamama bose nabo bajya baza mu ki- mu biganiro hanyuma Eh, Ko naba inama rwose mwese turazikeneye.
nta- ntago ijya icika pe
ntabwo gucika Nta- ntago ijya icika buri munsi mba mpari Eh, uravuga ukurikira ikiganiro muri isanga buri munsi Eh, mbikurikira buri munsi n'amakuru se urayakurikira
Eh, n'amakuru urayakurikira ya saa kumi n'ebyiri na nda- saa moya cyane n'igice rwose ya saa kumi n'ebyiri n'aya saa moya n'igice Mm, ubu byaroroshye naramuka nagucitse uzajya ujya no ku ku mbuga nkoranyambaga
cyane cyane facebook niyo nkunda ku- kujyaho Mhm.
Eh, Eh, nuko nuko rero ubwo ugira ibihe byiza yego murakoze cyane
Eh, um, clementine uh, ukomeje kumva abakunzi b'ijwi rya amerika barimo gushima ibyo mukora
Mm.
intambwe mumaze kugeraho ndetse no mu rwego rwo gufasha abandi uwakwifuza Mm.
kugira icyo akora nko mu byo mukora mwamugira inama ki duhereye ku buhinzi agize icyo yumva yakunze nimero za telefone nazitanze Mhm, yampamagara tukavugana nta kibazo mm.
ikindi kandi nsoza ndagira ngo nshimire sevota yo yabashije kumpa uyu mwanya hari n'akandi kantu nibagiwe buriya yatwigisha no gukoresha ikoranabuhanga oya uratu- urabitubwira rwose Smartphone.
turacyafite Smartphone iminota yampaye niyo ndi gukoresha Eh, numva ko mfite ikindi kintu nungutseho mu mutwe mhm.
nkaba nanayishimira buri mwanya wimpaye wo kugira ngo mbashe kuvugira ku ijwi ry'amerika amerika nta nubwo najyaga mbyitaho ariko ubu ngubu ngiye kujya mbikurikirana numvisha ko buri wa kabiri saa kumi kino kiganiro gihita nyabona rwose eh, ahubwo mm, ni wowe ngiye guheraho uz- uzajya utubwirira n'abo badamu abadamu n'abakobwa mwica umusanzu ngiye kuwutanga nanjye ngi- ibi- ngibi nanjye ngiye kubigira ibyanjye by'umwihariko ubu ngubu rwose mwakoze ndagushimiye cyane cyane mbikuye ku mutima mu- mu- ku- mu mwanya wa bagenzi banjye kubera ko ari igihe turi kumwe muri uyu mwanya ko twese twahereye kera tu- dusaba abadamu ku- gukurikira ibiganiro bakaduha ibitekerezo Mm.
none ndabigushimiye niba muteranye murimo no gukora ku- kuboha gukora ibindi bikorwa bitandukanye muzajye mushyiramo radiyo mwumve hanyuma mujye mut- mutubwira aho dukosheje aho dukoze neza mudushima aho dukoje- dukosheje mudu- mu- mutu- muducyamure mutugaye tu- twisubireho Duke- tubakebure, mwakebure tubakebure.
mudukebure mu ryari byo twize nabyo birimo mu byo twize nabyo birimo rwose tuzabikora Eh, urakoze cyane Eh, reka Namwe murakoze kandi Imana ibahe umugisha.
yego namwe manuel wowe ni iki wavuga dusoza akajambo gatoya
Ima- ibyo nashima ni byinshi ndashimira imana niyo ya mbere kabiri ndashimira igihugu cyacu ubuyobozi bw'igihugu cyacu cy'u rwanda ndashimira sevota kandi ndashimira n'ijwi rya amerika rimpaye aka kanya njye nkunda ijwi rya amerika cyane Yeee, abakunzi ni benshi cyane sinshobora mbega amakuru abanza ya mu gitondo ngo Eh.
ndayumva buri gihe iwanyu mu ntara
Eh, iwacu mu ntara yego iwanyu mu ntara tukagera n'aya saa kumi n'ebyiri n'aya saa moya n'igice na muri Oya, isanga saa moya n'igice Mm, ayo makuru yose rwose no ku gatelefone ndashakisha nkayumva mhm.
ndabashimiye by'umwihariko ndashimira sevota ya- yaduhaye yaduhi- yaduhaye ubwenge Ya- aya mahugurwa yadukoreye yaziye yatugiriye umumaro icya mbere gikomeye Mm.
yaduha yatwigishije kubaka ingo z'amahoro yego
ni ukuri mu mudugudu ndi umuntu wubatse urugo rw'amahoro nge mbiziho yego yego rwose Eh, kandi kandi ni ukuri si uko ibyadusenya bitabura ariko twabonye amahugurwa reka dushimire iyo sevota nyine natwe kuko ariyo yaduhuje namwe mukaba mutuganiriye rwose ikiganiro cyiza ku buryo mwatanze inama kandi kikaba cyagenze neza ndabashimiye mwese nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Cornelius na aruyizi bigira imana kuri mikoro nge mwumvaga na eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza